Eri Nizmi Demerik. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turarangije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri iri tariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro ni kumwe nanje fide niyonga u rwanda ntirwashoboye gufata major calixte sankara icyo nakubwira cyo ari nacyo nabwira n'abatega amatwi abantu bakumva- bakunda kumva ijwi rya amerika ni uko sankara ahari turamukurikirana umunota ku wundi sankara ari ahantu hizewe kandi hari umutekano uyu ni paul rusesabagina umukuru w'umugambwe mrcd avuga ku ifatwa rya calixte sankara umuvugizi w'ingabo z'uwo mugambwe uko yashoboye kuva mu maboko y'abari bamufashe murabyumva muri aya makuru igihugu cy'ubushinwa ejo ku munsi wa mbere cyashikirije leta y'u rwanda inyubakwa izo kwakira ibiro by'umushikiranganji wa mbere n'ibindi bigo bya leta byari bimaze igihe bikodesha ikigo naco kirwanya umuco wo kudahana n'akarengane mu rwanda clear gikorera mu bubirigi gihamagarira ababa ku isi kwibuka abantu bishwe ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu mu rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi nyamara reka imbere yaho dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana atubwire amakuru adufitiye muri uyu mwanya aroyisi
urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika abarongoye imyiyerekano muri sudani bavuga ko bazoyibandanya ku murwa mukuru Khartoum naho abasirikare bafashe ubutegetsi babasaba kwikurira ubwabo ibyo bazibije amabarabara abateguye iyo myiyerekano bashikirije ejo ku munsi wa mbere ko bazobandanya imyiyerekano yabo gushika abasivile bahawe ubutegetsi uwo muhari wahamagariye iyo myi- ya- wahamagariye iyindi myiyerekano kuri uyu wa kabiri hamwe n'iyindi ngo izoba ari rukokoma ku munsi wa kane abasirikare bafashe ubutegetsi basabye abateguye iyo myiyerekano gukura ibyo bazibije amabarabara y'aho basanzwe bacumbitse iryo gabisha ry'abo basirikare bafashe ubutegetsi rijaheze umunsi ibiganiro hagati y'abari mu myiyerekano hamwe n'abasirikare ataco bivuyemwo kuko abasirikare banse guhereza ubutegetsi abasivile ivyo biba kandi mu gihe ejo ku munsi wa mbere igihugu ca Misiri catangaje ko gishobora kwakira inama y'abakuru b'ibihugu vya Afurika kuri uyu wa kabiri ku co kibazo ca Sudani Indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong-un agiye kugendera Uburusiya mu mubonano wa mbere na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ibyo byashyikirijwe n'ikinyamakuru cya leta y'Uburusiya kuri uyu wa kabiri kandi byemezwa na leta y'Uburusiya nyene. Ikinyamakuru cya leta KNCA ariko nticamenyesheje ryari canke n'ikibanza umubonano uzoberamwo leta y'Uburusiya yo yatangaje mu ndwi iheze ko abo bategetsi babiri bazoba bonanira mu Burusiya mu gice ca kabiri c'uku kwezi kwa kane ariko nta birenze ivyo vyatangajwe byitegetswe rero ko abo babonanira mu buseruko bw'Uburusiya ku kivuko co mu buseruko ci Vladivostoke ejo kuwa gatatu canke ku munsi wa kane buzoba bubaye bwa mbere abategetsi ba Korea ya ruguru n'Uburusiya bagize inama kuva Kim Jong Il ni se umutegetsi wa Korea ya ruguru y'ubu abonanye na Dmitry Medvedev haraheze imyaka umunani. Leta z'ubumwe za Amerika zemereye agashimwe k'imiliyoni cumi z'amadolari y'abanyamerika ku uzotanga amakuru azohungabanya ubutunzi bw'umuhari Hez- Hezbollah wo muri Libani. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'amakungu bwatangaje ko agashimwe bwa- bwatangaje ako gashimwe ejo ku munsi wa mbere buvuga ko kazohabwa abazotanga amakuru yabaha imfashanyo z'utuganuke abatanga amafaranga canke n'abikorera utwabo bafashe uwo muhari ndetse n'amabanki yorohereza uwo muhari kuronka amafaranga umuhari Hezbollah washizwe ku rutonde rw'umuhari w'iterabwoba n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi abantu cumi nabo barishwe abandi barenga mirongo itatu barakomereka igihe umupolisi yatumbereza imodokari hari mu murwi w'abana bari bari mu rugendo rwa pasika mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria n'imbere y'uko uwo muntu yicwa n'abanyagihugu batwawe n'agashavu ayo makuru ashyikirizwa n'abari aho hamwe n'abapolisi nibo babyiganiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ejo ku munsi wa mbere ubwo bwicanyi bwabaye ku mugoroba k'umunsi w'imana igihe uwo mupolisi yari mu karuhuko yatumbereza imodokari yarimwo mu bantu bariko barahimbaza pasika ahitwa gombe nk'uko umuvugizi w'igipolisi mary malum yabishikirije ingendo z'abanyedini zirakunda gukorwa n'abakristo hamwe n'abayisilamu cyane cyane mu bihe by'iminsi mikuru y'amadini muri nigeria aho amabarabara biberamwo yugarwa bigatuma urujya n'uruza rw'abantu ruhagarara mu karere naho abasirikare bane ba Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'abarwanyi batandatu barishwe jo kuwa mbere mu gutana mu mitwe kwabereye mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ayo makuru yatangajwe n'igisirikare ca leta ya Kongo umuvugizi w'igisirikare ca Kongo Lieutenant Jules Chikudi yatangarije itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ku murwi w'abarwanyi ba, ba bahanganye n'inteko za leta aba barwanyi batandatu bakaba bishwe inkoho n'amasasu atari make birafatwa Chikudi avuga ko abasirikare ba leta bane bahasize ubuzima inyuma y'uko bakomereka icyo gitero kivuga ko cyakozwe n'abarwanyi baba rendu
urakoze abayiswe makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda igihugu cy'ubushinwa cyo kuwa mbere cyashyikirije leta inyubakwa izo kwakira ibiro by'umushikiranganji wa mbere n'ibindi bigo vya leta byari bimaze igihe bikodesha mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiye ibirori byo gushikira iyo nyubakwa iri aho umushikiranganji wa mbere asanzwe akorera kuko imihurura iyi nyubako yatashywe kuri uyu wa mbere yuzuye yari imaze amezi mirongo itatu n'atatu yubakwa yuzuye itwaka yabo ka miliyoni makumyabiri n'eshanu z'amadolari y'amerika ni ukuvuga agera kuri miliyari makumyabiri n'eshanu mu mafaranga y'u rwanda leta y'u rwanda ivuga ko iyi nyubako yahawe n'igihugu cy'ubushinwa izagabanya ubukode yatangaga yishyura aho ibigo byayo bikorera uyu ni minisitiri w'ibikorwa remezo claver gatete ahangaha iki ni igikorwa twishimira cy'impano ya leta y'ubushinwa kuduha inyubako iyi nyubako ngira ngo ije ikurikira n'iriya minapet nayo niyo ubushinwa nibwo bwayitubakiye ahangaha kikaba ari igikorwa ikaba azajyamo minisitiri w'intebe n'inzego ze ariko hakazabaho n'izindi za minisiteri zigiye zinyuranye icyo biba bivuze ni uko izakodeshaga nanone zitongera gukodesha kubera ko ziba zibonye inyubako nshya ibyo biradufasha bikagabanya n'icyo twajyaga dutanga ku bijyanye no gukodesha minisitiri w'intebe w'u rwanda eduard ngire ntiwakiriye iyi nyubako ku mugaragaro yavuze ko iyi nyubako ari ikindi kimenyetso gishimangira ko umubano w'ubushinwa n'u rwanda ukomeje gutera imbere yashimiye uburyo icyo gihugu gikomeje gufasha u rwanda mu nzira y'iterambere mu bikorwa bitandukanye byaba iby'ishoramari ubu ubuzima uburezi ndetse n'ibikorwa remezo umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rukuru ngishwanama mu bushinwa ufatwa nka visi perezida wa sena zenge jian bang yashimiye iterambere u rwanda rwagezeho ku buyobozi bwa perezida paul kagame yavuze ko igihugu cye cyiteguye gukomeza gufatanya n'u rwanda kugira ngo rugere ku cyerekezo u rwanda rwifuza zenge yashimangiye ko inyubako nshya ubushinwa bwahaye u rwanda izakomeza gushimangira ubufatanye visi perezida wa sena y'ubushinwa avuga ko impamvu bahaye bahaye u Rwanda iyi nyubako ari uko barushimira kugira umutekano korohereza ishoramari hamwe n'iterambere mu by'ubukungu yongeyeho ko mu bufatanye mu iterambere rya Afurika ubushinwa bugendera ku ihame ryo guharanira inyungu zihuriweho ryo gutanga byinshi ugatwara bike no gutanga mbere yo kugira icyo ujyana umwaka ushize hari amakuru yatangajwe y'uko inyubako ubushinwa bwahaye umuryango wa afurika yunze ubumwe nk'impano haba hari ibyuma byashyizwemo byiba amakuru bikayohereza mu bushinwa nubwo uyu muryango waje kubihakana abanyamakuru babajije minisitiri gatete w'ibikorwa remezo niba nta mpungenge abanyarwanda bagira ku mutekano w'amakuru azaba abitse muri iyi nyubako yarangiye mu kwezi kwa kabiri mu kwezi gushize habayeho ibyo bita joyinti verifikashoni timu ubwo ni ukuvuga ni timu yabo na timu yacu kugira ngo barebe igizwe iyi nyubako yose kuba yatangira ariko n'igihe yubakwaga nabwo twari dufite abantu bahari bahibereye ku buryo bakurikiranaga umunsi ku wundi rero ni ukuvuga ngo nta kibazo kindi cyaba gihari kuko twanakoze na technical uh, verification dusanga ibintu byose uko bimeze uko byari biri kuri design niko bimeze n'ubu ngubu ndetse bakorana n'abantu bacu so aho ngaho twabaha icyizere yuko nta kibazo kindi gishobora kuba nk'icyo wavugaga cyabereye muri african union uh, inyubako yawe iyi nyubako yubatswe mu gihe cy'imyaka itatu yahaye abanyarwanda basaga magana atatu akazi mu gihe iyo nyubako yamaze yubakwa u rwanda kandi rwaguriwe ibikoresho byubatse iyi nyubako bigera kuri mirongo itatu ku ijana by'ibyakoreshejwe byose mu gihe byaturutse mu bushinwa bingana na mirongo irindwi ku ijana biteganyijwe ko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka aribwo bimwe mu bigo bya leta bizatangira gukorera muri iyi nyubako ubushinwa kandi bwafashije u rwanda kubaka imihanda igera kilometero mirongo itanu na bine yubatswe mu mujyi wa kigali umuhanda huye kibeho hamwe n'umuhanda urimo kubaka ubuso na tibe gahanga minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko abashinwa bagiye kuyifasha nanone kubaka urugomero ruzatanga amashanyarazi angana na megawati mirongo ine n'eshatu kuri nyabarongo guhera muri uyu mwaka iyi minisiteri isobanura ko hari indi mpano ubushinwa buzatanga yo kubaka imihanda yo kwagura ibitaro mu murenge wa masaka mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali ibi bitaro nabyo bikaba byarubatswe ku nkunga y'igihugu cy'ubushinwa gahunda yo gutahira inyubako ibaye nyuma y'uko perezida w'ubushinwa agiriye uruzinduko mu rwanda mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize ubushinwa kandi busanzwe bufasha u rwanda mu nzego zinyuranye zirimo ubwubatsi ubuzima ndetse n'ubuhinzi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ku yindi nkuru yerekeye u rwanda umugambwe msd utangaza ko umuvugizi w'ingabo za FLN Major Kaliste Sankara ubu ari mu mwidegemvyo amajambo y'umuyobozi w'umugambwe MRCD Paul Rusesabagina aje yuzuza kandi yemeza inkuru ijwi rya Amerika ryari ryabakurikiraniye mu ndwi irangiye ko Major Sankara yoba yaratawe mu mvuto n'inzego z'umutekano zo mu mazinga ya Komoro ni kuri mikro ya mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yafashwe hari kwa gatanu w'icyumweru cyashize noneho rero baramufunga koko leta y'u rwanda rero yari yohereje ubushobozi buremereye burimwo inote n'indege yo kuza kumutwara ndetse burimwo n'ibindi byinshi umuntu ashobora kwibaza i kigali bakoresha bari bazi yuko rero bari bumujyane bagira ibyago rero kuko bakimufata natwe twahise tumenya ibyo ari byo twagombaga gushaka abantu bacu inshuti za emerisede na efereni noneho tukazibwira ibitubayeho kugira ngo nazo turebe yuko hari icyo zatumarira ubwo rero mushatse izo nshuti wenda buriya buze no kumbwira izo arizo mumaze kuzibona byagenze bite zahise zitangira imirimo yazo zishaka ubuyobozi bwa kiriya gihugu cya komore noneho hatangira ibiganiro hari hari abari baje kumutwara basaga ni umuhigi ubonye umuhigo noneho hakaba hari n'abandi bantu bandi batireka da uyu muhigo ntabwo utwara impaka ziragibwa uragira uti n'abo bantu uri buratubwire ubundi mu mategeko y'ubwitonzi nizera yuko niko na bibiliya ibivuga byagize iti nyabuneka akaboko k'iburyo nikagira neza uramenye ak'ibumoso ntikazabimenye ntabwo rero izo nshuti zo tuzivamo ngo tuzivuge komori yari yamufashe ishaka kumutanga ntabwo ushobora gufata umuntu udafite icyo umufatira udafite icyaha cyemewe gitumye umufata byagenze gute kugira ngo be kumutanga kandi bamufashe bashaka kumutanga ntabwo detaye z'ibyo ngibyo cyangwa ibimenyetso byabyo byose ntabwo tubifite ariko icyo nakubwira cyo ni uko hari abantu batandatu bari bamaze iminsi muri komore imoroni barimwo bamuhiga bari bazi bagomba kuba bari bazi aho ari baza rero kugira ibyago noneho ubwo igihe ahubwo bamuguyeho nibwo natwe twari turimo twabimenye kandi rero ikijya gusa n'ukuri cyo yenda umuntu atahagararaho atasobanura cyane ngo avuge yuko ariko kuri konyine ni uko ashobora kuba yari yaguzwe kuko umuntu utaguzwe ntabwo wavuga impamvu bamufashe kandi yari amaze aho ngaho igihe ari nta wundi wigeze amufata waruvuze uti hari abantu batandatu baje bari bahamaze igihe none birashoboka ko abantu bavuye mu gihugu cyo hanze bashobora gufata umuntu uri mu gihugu kitari icyabo
ashobora gufatisha ntabwo ari ugufata Ah, ni ukuv- abo bantu baraje baramufatisha bamaze rero kumufatisha tugira amahirwe noneho birasakuza bisakuje rero bamujyana kumufunga bamujyanye rero kumufunga ubwo byari biduhaye wa mwanya wo kujya kwicara bya bintu tukabiganiraho ubu sankara ari he icyo nakubwira cyo ni kimwe ni uko sankara turamukurikirana umunota ku wundi sankara ari ahantu hizewe kandi hari umutekano nubwo naguhakaniye ko ntari bukubwire ibyo byaba inise by'akaboko k'iburyo n'ak'ibumoso Mm.
ariko ntabwo hari n'andi hari n'andi maso yandi amugenda runono amugenda bugufi ushatse kuvuga amaso y'abamufatishije n'ubundi oya ndashaka kuvuga ahubwo amaso amurinze aha reka rero noneho dukomereze kuri icyo kuko abantu bazi sankara n'ukuntu yavugiraga frn n'ukuntu ni umwe mu bantu batatinyaga mikoro cyangwa kuvugana n'abanyamakuru hanyuma muri iki gihe ahari hakaba harabaye akari mu nda y'ingoma ndetse no kuba yajya hanze akavuga ati bari bamfashe ariko navuyeyo akaba atavuga bwana rusesabagina ibi bintu biteye kwibaza niba koko sankara yaba afite ubwisanzure kubera iki sankara atavayo ngo avuge icyo nakubwira cyo Mm.
ari nacyo nabwira n'abatega amatwi abantu bakumva- bakunda kumva ijwi rya amerika ni uko sankara ahari sankara igihe gikwiriye nikigera azagaragara nk'uko yabavugishaga azongera bavugisha iki kintu cyabaye ntabwo kibateye ubwoba cyangwa ngo kibatere icyo nakwita amakenga no kwikandagira mu byo mukora byose ya nyamaswa idakenga yishwe n'abatutizi ariko nanone twebwe amayira twanyuze yose aremereye yatwigishije yuko nta muntu n'umwe ugenda umunsi we utaragera mu yandi magambo ushobora gupfa umunsi wo gupfa utari wagera tujye muri nyungwe noneho muri nyungwe igisirikare cya frn kiracyarimo cyangwa cyavuyemo Na- twa- ntabwo twagiyemwo tugiye kuvayo twebwe twararakaye icyo dushaka ni uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda kavukire
ubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika izamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikigo kirwanya umuco kudahana n'akarengane mu rwanda cliir gikorera mu bubirigi gihamagarira ababa ku isi kwibuka abantu bishwe ku itariki ya mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa kane mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo icyenda na gatanu no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo icyenda n'indwi icyo kigo kivuga ko abantu bashika ku bihumbi umunani biciwe ikibeho ahahoze ari prefecture ya gikongoro itariki ya mirongo irindwi na zibiri z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'abandi ibihumbi mirongo itatu kivuga ko biciwe i kasese muri kongo itariki ya mirongo irindwi na zibiri y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo icyenda n'indwi gishingiye kuri za raporo zatangajwe n'amashyirahamwe atandukanye mbere n'ibyatangajwe n'abarokotse ubwicanyi ico kigo kivuga ko abo bantu bishwe n'abari ingabo z'u rwanda zabagize ku bitero mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiye n'umuyobozi w'ikigo CRIR Joseph Matata kibeho rero ho tu- tuributsa yuko mbere yo kugira ngo bajye kurasa impunzi z'ikibeho minisitiri piyo mugabo wari ushinzwe ikibazo cy'impunzi muri minisiteri ye yari yaragiye yajya kubabwira ngo niba badataha neza ngo bazabatwika nibyo rero bakoze bica abantu benshi kandi minwari ihari yewe icyo gihe na perezida wa repubulika yagiyeyo agenda asimbuka imirambo ku buryo yari Mm, pasite benshi bizimungu bakunda kumubaza naho bagenda babivugaho urumva rero twagombaga kubyibutsa nk'uko tugerageza kubyibutsa buri mwaka bwana matata iki kibazo kijyanye n'ubwicanyi bwabereye mu nkambi ya kibeho muri mirongo icyenda na gatanu n'ubwabereye ku kuri gari ya moshi ya kasese muri kongo muri mirongo icyenda na karindwi ku matariki amwe makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kane ntibuvugwaho rumwe ntibwavuzweho rumwe imiryango itandukanye ivuga umubare uri hejuru leta y'u rwanda y'icyo gihe ivuga umubare uri hasi dukurikije ibyatangajwe icyo gihe n'uwari perezida w'u rwanda pasiteri bizimungu mwe mukora itangazo ryanyu muba mugamije iki mu by'ukuri ikibeho imibare y'abasirikare ba nasiyozini bari bahari ba minwari ya kabiri eh, cyane cyane n'abositarariye n'abantu bo bo muri ghana abo basobanuye yuko haguye abantu hafi eh, ibihumbi umunani umunsi umwe ibyo nibyo babaraga umunsi umwe kuko ikibeho ntabwo ari ubwa mbere baba bahisha abantu A- abantu ba- baje ku- kugera igihe birundira ikibeho bari baturutse no mu zindi nkambi zari hafi ya kibeho nizo zabashije gusenywa abantu bose baza birunda mu nkambi y'ikibeho noneho bamaze kugwira barabegeranya bya bindi bakoresha byitwa ngo songamani ukuvuga ko bagiye babegerana basigaye ba- bari- bara- bari ku ku gasozi kamwe kandi ari abantu benshi cyane barenga ibihumbi birenga ijana bitewe n'ukuntu hari amasiteri mm, ndabyita amasiteri kuko imirambo yari yari igerekeranye nk'uko ujya ubona bagerekeranya isiteri y'inkwi uburyo bavuga mu ki- mu gifaransa bo a- abari bahari abo bazungu bo bavugaga ko ngo hari kushe eshatu enye eshanu z'intumbi zigerekeranye bitavuga ko wenda ari abantu ba- bakeya kandi bo- biciwe ahantu hamwe icyo gihe ariko leta y'u rwanda yatanze umubare ugera mu bantu magana bahiciwe twari twifuje kuvugana na bwana faustin twagira mu ngo ari minisitiri w'intebe icyo gihe ntiyabashije kuboneka kuri mwebwe i- muba mugamije kugira ngo mwibutse ibijyanye n'ubwicanyi izo mpunzi mu gihe zari zifite ubwoba bwo gutaha nta muntu n'umwe wagombaga kuzirasaho kuko bashatse kubeshya ngo zo- ngo zari zifite imbunda ngo zirarasa byaje kugaragara ko atari byo kuko ah, abositarariya bari bariyo twagiye kubareba bari iwabo mu gihugu cyabo Eh, abasirikare bo muri ositarariya bageze iwabo bararwara barahambuka bakurikije ibintu babonye ikibeho nibwo bwa mbere bari babonye ingabo z'igihugu zica abaturage bacyo ku bwinshi kandi mu gihe gito no mu bugome bugaragara kuri urumva rero ko eh, igituma duhora tubyibutsa ni ukugira ngo mu gihe turimo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi tugomba no kwibuka yuko hari n'abanyarwanda b'abahutu nabo bakorewe ubwicanyi ndengakamere nabwo tutatinya kwitiranya na jenoside nabo none se mukurikije ibisubizo mubona cyangwa se by'abantu bavuga ku bijyanye n'ubu bwicanyi musanga hari iperereza rindi rizakorwa haba n'umuryango w'abibumbye haba na leta y'u rwanda cyangwa se n'izindi nzego zabikurikirana kugira ngo abaguye haba mu nkambi ya kibeho haba kuri gari ya moshi ya kasese muri congo bamenyekane Eh, njye ndakeka ko umunsi habonetse ibiganiro byo kugira ngo abatavuga rumwe na leta ya kigali nkeka ko mu bizihutirwa bazaganiraho hazaba harimo no kubarura aba bantu bagiye bagwa aha n'aha no guha ijambo abaro- abaharokotse ku buryo ukuri kuzagaragara kuko abanyarwanda ntabwo bazakomeza kubakira ku kinyoma kuri konyine ni kugushaho kugaragaza ibi kandi ikinyoma mu rwanda bagikomeyeho ku- ari nayo mpamvu bakomeje kuzibiza eh, abanyamakuru cyangwa kubafunga cyangwa kubatera ubwoba bagatuma bahunga ni ukuvuga ko hari ikibazo cyo gutinya ukuri
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nduta muri tanzania zivuga ko zahimbaje umunsi mukuru wa pasika mu mubabaro ni mu gihe ibibazo bigeramiye izo mpunzi ari byinshi muri iki gihe umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin ejo ku munsi wa mbere yatembereye mu ikambi ya nduta aho yaganiriye na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi ku bijyanye n'uko zahimbaje umunsi mukuru wa pasika aha muri nduta umunsi mukuru tuwukoresha iki fata n'agata turonka fata n'agafaranga turonka abagira umunsi mukuru ko mbona hari abamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka dushobora kugira ku buryo bw'uko atakintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyu munsi mukuru twebwe umunsi mukuru kweri twawuhimbaje nabi nabi nyene bi- bivanye n'ubukene dufise ingorane dufise n'umutekano muke dufise aha mu nkambi eh, twawu- twawuhimbazanije umubabaro kubera nko muri iyi minsi abantu bagize iminsi bahura n'ibibazo nka twebwe abakenyezi tugiye gusenya bamwe bafata ku nguvu bakatwiruka ko tukagenda turiruka buri aho duhuye bakadufata bakatuguzagura bamwe bakabatwara mu gasho ugize imana nziza agashika muhira muri make twebwe turi ko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza impamvu utagenze neza ni uko washyitse mu bihe bitoroshe kuko tugerageje kuraba nk'uko twahora tuwuhimbaza tukiri no mu burundi ni ukuri harabaye itandukaniro rinini cyane ubu nta gahuzu twaronse ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga ntitukironka aho dushobora kurondera ikintu cyose twaba twifuza kandi nta gahera turonka kweri mu bijyanye n'umunsi mukuru wa pasika umunsi mukuru wa pasika wagenze nabi ku buryo ata mahera twari dufise kabisa nta kintu twari dufise nta mahera nta cyo kurya kubera ubukene n'ukuri ntihatari mu burundi umuntu uko yakubitira hirya no hino akagenda mu mirima akagenda hehe mu tworogwa akagurisha n'agahene akayaronka twakoresha umunsi mukuru mugabe no kubera ata kintu co cose kiya dufise byatumye umunsi mukuru ugenda nabi impaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara ubu nyene ehe nibereye aha nyene muhira nta n'uwo nubona avuga ati ngwino ndakugira umunsi mukuru akamuga kanje nta n'uwo mbona ashobora kumbwira ngo ubu amugire umunsi mukuru mugabo umugenzi rubonanye ruzinanye rukundana yomugirira umunsi mukuru ariko si cane ni bake bashobora kumwanukurura iyo naba mu burundi ntari kunezerwa nkiri mu gihugu mugabo nk'ubu ndi ngaha muri nduta n'abandi bose na bene wacu bari ngaha ahanya ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugiramwo kugira ngo twikore uyu munsi mukuru tunezerwe nk'uko twanezerwa turi mu burundi aha mu nkambi burya turahangayitse aha mu nkambi burya turagowe sinova ngo jewe jenyene n'abandi na bene wacu n'abandi bose twa- tubaye ngaha mu nkambi tumerewe nabi cyane rwose rero bazongera ko nta kundi nibwo ari mu bukene dusangira ubwo bukene mugana nimba ari akagorigori kabonetse tugasangirire hamwe cyangwa nimba ari ukunkeza nkeze nk'uko nyene nta kundi ubwo rero mu gihe rero turi mu bukene tubifata nk'ubukene kuko burya iyo umuntu afise ararya adafise arihangana abantu kuri twawuhimbaje umubabaro nta ngere n'ubukene n'akantu ku buryo tutaronka n'ukubungene turonka agafaranga mu izo nk'ingo tugurire nk'utumeranje abana ngo bakuranye akagari ati umunsi mukuru tweri twawuhimbaje uko ubukene n'akantu mu burundi urabona tutarahunga hageze umunsi mukuru abana baranezerwa bakaba bahawe icyo gufungura bikwiye none nk'ubu urabona ko twaciye duhunga tukaza no mu nkambi twagira ngo tuzohasanga umutekano ntangere turuka ibibazo twahuye- twagenda twahura nabyo nayo twasanze naho nyene tuguma duhura n'ibibazo umva ntihatari ya twaronka ukuntu tuja no hanze yo y'inkambi tukarondera twari kugira umunsi mukuru umugabo vyarase ntidushobora kuja hanze y'inkambi kugira turonke ico twifashisha kandi na twebwe nukuri umunsi mukuru wabaye nabi cane kabisa nta kintu cose dufise kiya Mm, umunsi mukuru nuko wabaye aha ni ngorane gusa kweri bansi twasaba kungene bodufasha tukaza turaronka kungene turonka umwitegenze wo kuronderera ubuzima abana kuko nk'ubu dutunzwe no kuza turagenda kurondera inkwi dushora mu isoko tukaronka ivyo tumeranjiriza abana bakaruhuka ubugari n'ubushaza none nk'ubu nta mwitegenze turonka nta mahoro ariyo abana abantu ba mugasho ni benshi bahereyeyo babakuye nyuma y'ikambi bagiye gusenya dukwi aha ni ngorane gusa muri make n'ukuri turabasaba nk'aba- ababijejwe ko botugira imbere kugira ngo bashobore kuraba natwe ukuntu impunzi turaha mu nduta ukuntu natwe botugira nk'abandi natwe bakaduha uburenganzira bwo kuza turaja inyuma y'inkambi cyangwa se bakaraba nk'ukuntu boza baratuzanira nk'utuntu dukeneye tukaza turasuma Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda